Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan ni dhiyaatu qophii afaan Oromooti. kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani tiksti gammeetii qophii kamisa har'aa muddee 29 bara 2022 f qabnu jalqabneerra sagantaa keenya har'aa irratti qophii addaa mata duree itoophiyaa daandilee gara nagahaatti geessan jedhuun jalqabaa ji'a kanaarra qophaa'e simbiraan geenya dura garuu oduu gurguddoo har'aa lamaan tokko bafqaadu moradaa qopheesseera garas dabarra.
Akkam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuuti. Waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame kan hordofaa jiru gareen gamtaa Afrikaa akkaataa waliigaltichi hojiirra oolaa jiru hordofuudhaaf kamisaarraa magaalaa Maqalee seenee jira. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Oluseegun Obasanjoo pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataa fi Ambaasaaddaroonni biyyoottan soddomii lama maqalee kan seenan yommuu ta'u, jiila kana keessatti bakka bu'oonni gamtaa Awurooppaa fi kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka argamanus beekameera. Jiilli kun turtii isaa keessatti adeemsa waliigaltee nageenyaa akka ilaalu ibsameera. Karaa biraatiin hanga'oonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaa maqalee seenuun isaanii beekameera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa maqalee irraa kiiloomeetirii soddoma fagaatee bakka jiru bakka agulaa jedhamu kan qubate yommuu ta'u bakki sunis bakka meeshaan waraanaa gurguddaan loltoota mootummaa naannoo Tigraay irraa hiikkachiisaman itti kuusamanii akka ta'e mulgeetaa asbaa maqalee irraa gabaasee jira. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti poolisiin federaalaa buufata xiyyaara maqalees to'achuu jalqabeera. Qondaaltonni waraanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi kan adda bilisummaa uummata Tigraay muddee 22 fi 23 bara 2022 naayiroobii keessatti yommuu marii taasisaa turan jaarsoliin marichaa walga'iin keenya itti aanu maqalee keessatti taasifama jechuun isaanii gabaasamuun isaa ni yaadatama. Biyyi Sudaan Kibbaa gurmuu biyyoottan ba'a Afrikaa isa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti nageenya kabachiisuudhaa fi yaalaa jirutti makamuudhaan loltoota ishee dhibba torbaaf shantama gara Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti ergitee jirti. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaakiir waraana biyya isaanii isa baha Koongoo keessa qubachuudhaaf deemu yommuu gaggeessan Koongoo keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi adeemaa akka jiran ibsanii naamusa gaarii akka agarsiisanii fi ajaja akka kabajan gorsa kennuun isaanii gabaasameera. Waraanni Sudaan Kibbaa waraana hawaasa ba'a Afrikaa kan Keeniyaa, Burundii fi Ugaandaa waliin ta'uudhaan hokkora Koongoo keessatti raawwachaa jiruu fi deebii kennuudhaaf biyyattii tasgabbeessuudhaaf akka ta'e ibsameera. Ministeerri ittisaa fi dhimma sooramtootaa kan mootummaa Sudaan Kibbaa Anjeliinaa Teenii Sudaan Kibbaa miseensa hawaasa ba'a Afrikaa ta'uudhaan Koongoo keessatti nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf qooda qabdi jedhaniiru. Waraanni Sudaan Kibbaa kun magaala Goomaa bakka waraanni Koongoo garee hidhattoota M23 sadii jedhamu wajjiniin lolarra jiru irra akka qubatu kan ibse gabaasni sheelaa poonii gareen M23 waggoottan kurnan darbanii fi siviilota irratti miidhaa geggeessuudhaan kan himatamu ta'uusaa eeree jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan kamisa har'aa magaalota Yuukireenii Keevii fi Kiyaarkiiv irratti haleellaa misaa'ilaa raawwachuun isee gabaasameera. Waraanni Yuukireen gama isaatiin misaa'ilota Raashaan furguggeessite 69 keessaa 54 qolachuu isaa ibsee jira. Yommuu waggaan haaraan dhiyaachaa jiru kanarratti magaalotan Yuukireen nageenya qaban irratti haleellaa misaa'ilaa raawwachuun gocha gara jabeenyaa akka ta'e kan ibsan ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitirii Kuleebaa Yakka waraanaa akkanaa irratti nan ilaallatu jedhanii callisanii ilaaluun barbaachisaa akka hin taane dubbachuun isaanii beekameera. Kuleebaan itti dabaluudhaanis nu hin galchu jedhanii ilaaluun raashaa deeggaruurraa waan adda ta'e miti jedhanii jiru. Kantiibaan magaalaa Kiyaarkiiv Ihoor Terekiihoof dhukaasnii fi dhodhoo'insi dhagahamuu isaa ibsaniin misaa'ilichi maalfaa akka haleelee fi miidhaa inni geessise qorachaa akka jiran ibsanii jiru. Raashaan kutaawwan Yuukireen humnaan qabatte karaa bahaatiin Luhanskii fi Doonisk karaa kibbaatiin Xeersoonii fi Zaapiroziiziyaa gallakkifte waraana ishee boodatti yoo deebifte wallabiinsichaa karaa nagaatiin hiikuudhaa fi fedhii akka qabanii fi karoora nageenyaa qabxiiwwan kudhan of keessaa qabanii dhiyeessuu isaanii pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskii ibsanuus mootummaan Raashaa yaada isaanii akka hin fudhanne beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenya kan addaatii wajjiniin turtii gaarii.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara sagantaa addaa dura jenneetti deebinaa mata duree Itoophiyaa daandilee gara nagahaatti geessan jedhuun jalqaba ji'a kanaarraa mariin hawaasota diyaaspooraa Itoophiyaa adda addaa irratti hirmaatan as istuudiyoo sagalee Ameerikaa Waashingtan Diisitti argamutti qophaaheetiin ture. Marii afaan Amaaraatiin geggeeffame san hiiknee akka armaan gadiitti qopheessineerraa itti dhiyaadha.
ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያ የሰላም መንገዶች ይህ በኢትዮጵያ qophiin addaa dhimma nageenya Itoophiyaa irratti xiyyeeffate daandii nageenyaa Itoophiyaa jedhu ji'a muddee keessaa sagalee Ameerikaatiin qophaa'ee jira. Walitti bu'iinsa waggoottan lamman darbanii fi ta'aa turaniin miidhaan hedduun qaqqabee jira. Namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu kan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii haala suukanneessaa keessa jiranis nama isaanii fi qaqqabuu barbaadu. Miidhaan qaamaatii fi kan xiinsammuu warra isaan mudates kunuunsa fedha. Kanaaf furtuun nageenya. Waliigalteen nageenyaa dhiyeenya kana taasifame abdii haaraa kan uume fakkaataa ta'us itti fufiinsa kan qabu taasisuu fi maaltu barbaachisaadha. Qophiin marii nageenyaa daandiiwwan Itoophiyaa kan irratti hundaa'ee kan dhiyaatedha. Keessumaa dhalataan Itoophiyaa biyya alaa jiraatu biyya dhaloota isaa Itoophiyaa keessatti nageenyi akka jiraatu tokkummaa fi birmadummaan ishee akka kabajamu misoomni akka guddatuu fi shoora ijaaraa ta'e taphachuu danda'a laata. Isin hawaasa biyya Itoophiyaa walitti bu'iinsaan ammaacamaa turan keessaa kan dhuftan yaada garaagaraa kan qabdan dhalattoota Itoophiyaati. Faayidaan keessan maali? Yaada keessan Dhiyeeffadhaa qabxiiwwan ajjeechaan akka dhaabbatuu fi nagaa waliin jireenyaa fi misoomaa fi wantoota gufuu ta'uu danda'u jettanii ifatti ibsuu fi darbeesii fala kan jettanii wantoota eertanii waltajjii itti dhiyeessanidha. Hirmaattonni waltajjii gaazexeessaa VOA Afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadee marsiisee keessaa tokko ogeessa seeraa obbo Heenoo Kabbabeeti. Obbo Heenooki qo'annoo waa'ee Itoophiyaas geggeessanii jiru. Amma kan jiraatan as naannoo magaalaa Waashintan Diisiiti. Adda Ma'aazaa Gidayi ogeettii sabquunnamtii akkasumas dhaabbata falmaa mirga namoomaa Omnaa Tigraay jedhamu keessatti immoo qindeessituu hawaasaati. Darbees Tigraayitti dhaabbata falma mirga dubartootaa isa jalqabaas warra gargaaranii hundeessan keessaa tokko. Gargaaraa Piroofeesar Ittaanaa Abtee qabeenya uumamaa seenaa waliigalaa seenaa gaanfa Afrikaa fi Itoophiyaa darbees seenaa uummata Oromoo irratti maxxansa adda addaa dhiyeessu. Qorannoos nama geggeessanudha. Yeroo ammaa yuunivarsiitii Jeems Maadisen keessatti gargaaraa piroofeesarii kan ta'an Dooktar Ittaanaa Habtee barsiisaa barnoota seenaa addunyaa fi Afrikaati. Gama toora iskaayipiitiinis keessummoota hirmaatan ni qabna. Dooktar Darresee Geetaachoo koleejii Yiwoonaa kan Niiworkitti argamutti kutaa barnoota hawaasaa guddina misoomaatti barsiisaadha. Waa'ee dhala namaa walitti dhufeenya sabootaa, direenya magaalaa, maatii fi walitti dhufeenya hawaasaa irratti kan xiyyeeffatu. xiyyeeffate barnootaawwan garaagaraa ni beeku. Obbo Alamaayyoo Fantaa'u ogeessa seeraati. Yuunivarsiitii Maqaleetti heera mootummaa, federaalizimiidhaa fi mirgoota namoomaa irratti barnoota kennanii jiru. Dhimma walitti bu'iinsaa fi falasaa irrattis ogeessa. Dooktar Alamaayyoo Birruu ogeessa falaasama saayinsii siyaasaati. Virgiiniyaa Global Yuunivarsiitii fi Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota falaasamaa barsiisanii turan. Dhalattoonni lammiin Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsi jiraatan dhalattoota biyyaa ba'anii bakka garaagaraa jiraatan. jiraatan caalaa heddumminaa kan qabanudha. Guddina lakkoofsaa kanattis dabalata yuunaayitid isteetsi siyaasa addunyaa keessatti bakki qabdu guddaa ta'uun eeda'ame badaa fi gaarii irrattis hawaasa addunyaatti dhimma biyya kanaa iyyachuun ni beekama. Akkuma yeroo nageenyi boora'ee ture gahee guddaa bahaa ture ammas yeroo mariin nageenyaa geggeeffamaa jiru kanatti shoora fooyya'aa ni taphataa laata. Qophii yaada dhalattoota Itiyoophiyaa lammiilee Ameerikaa ta'anii dhageenye gara marii har'aatti darbina.
የያዘውን አጭር ቅንብር እናሰማና ወደ ዛሬው መድረክ እንመለሳለን። እነሆ።
ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚኖሩና የተለያዩ ማህበረሰብ ዩናይትድ ስቴትስ keessa kan jiraatan hawaasni dhallattoota Itoophiyaa garaa garaa dhiyeenya kana waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti mallatteeffame carraa garaa garaan ibsaa jiru. Ammoo kanneen sagalee mormii yookaan deeggarsaa hin dhageessisinillee ni jiran. Obbo Waldaay Masfin dhalataa Tigraay kan kutaa Virjiiniyaa keessa jiraatanidha. Lolli kun dhaabbachuun dhallattoota Tigraay fi Itoophiyaa lola kanaan amma miidhamaa turaniif gaariidha jedhanii garuu mamii qaban akkanaan ibsu.
ጥፋተኛ የህግ የማቅረብ ሂደቱ ወረበዲ ኬሳ አርከ ቀቡ ሴራ ዴሱ ረቲ ጋፊ ካሳ ደበለተ ስራያን ኤርትራ አማስ ደቼ ትግራይ እረ ጅራ ከነ መሌስ ወሊገልቴ ከነ ዱባ ወንቶን ታስፈሙ ቀበን ቱረን ከኔን ከ ብልብላ ኢንተርኔቲ ፊ ተጃጅለ ሰሰልጳ በከት ዴቢሱ እንታኔ ከናፍ ወሊገልቴን ኩን ከን ዱጋቲ ከን ጀችሲሱዳ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ዋና Dargaggoonnii fi daa'imman magaalaa Maqalee keessatti hiriira yeroo ba'an waliigalteen mallatteeffame sun gara mana barnootaatti deebi'uuf kan isaan gargaaru akka ta'u abdii qaban ibsanii jiran.
ደስ ይላል እዚህ
Anaan natti tolee nageenyi jiraachuusaati. Ammaanis mana barumsaatti deebi'uu kiyya. Warri mana isaaniirraa buqqa'an gara qaheetti deebi'uu, warri dhukkubsate qoricha argachuunii fi beelliif du'aatiin dabalataa hafuusaati.
ሆኖም ይህንን የሰልፍ ዘገባ ያጠናቀረው አሶሺየትድ Ta'us gabaasa kana kan qindeesse Associated Press waliigaltee nageenyaa kana laalchisee haala raawwii isaarratti shakkiin akka jiru gabaasa isaarratti eeree jira. Waa'ee waliigaltee kun namaaf ifa galaa ta'uu nagaa fi birmadummaan biyyattii kan isaan yaaddeessus hedduudha.
አይደሉም
ሁሉም ህዝብ ያወቀውና kan uummati marti beeku ta'ee marii uummatni marti keessatti hirmaate ta'ee utuu geggeeffame gaariidha.
ቢሊሴ አመራ የሰሜን Adda Bilisee Amanaa oduu waa'ee Itoophiyaa kaabaa kun gaarii ta'uu dubbatanii haalli Oromiyaa dhiyaa keessa jiru kan isaan yaaddeessu ta'uu dubbatu.
Keessumaa waggoota arfan darban kana erga mootummaan haaraan kun dhufee waan fokkisaatu dhaga'amas argamaas jira.
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ አካባቢ Kutaa Meerilaand bakka Silver Spring jedhamu keessa ka jiraatan obbo Taazzab Yeshuwaas dhalattoonni biyyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan yoo waliin dhaggeeffatan ta'e Itoophiyaa gargaaruu irratti waldanquu maluu jedhu.
ማንን ሊጠቀም አይችልም ከጥላቻ eenyu jibbarraa bu'aa hin argatu kanas argaa jirra ummanni keenyas kanaan kan du'aa jiru biyyees kanaan kan midhamaa jirtu የሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ነዋሪ jiraattuu kaalifoorniyaa ka ta'an aadde soosinnaa wubishet lolli miidhaa waan qabuuf hawaasni nageenyaaf iddoo kennuu qabaa jedhanii jiran
Wal waraansi dhaabbachuu qaba. Maaliifii saba biyyaa fi eenyu waan fayyadu waan hin taaneef saba biyya tokkoo keessatti wal ajjeesuun kun dhaabbachuu qaba. Carraan gara nagaatti geessa jedhame kunis gaariidha jedhee yaada.
የድርድሩ ነጥቦች qabxiileen marii nageenyaa keessa jiran ifatti kaa'amuu dhabuun walitti bu'iinsa biraaf ittiin ka'umsa akka hin taaneef sodaa qabanillee dubbatanii jiru.
የፕሪቶሪያውንና የና- Waliigalteewwan Piriitooriyaa fi Naayiroobiitti taasifaman hordofuudhaan daandiin baname gargaarsi namoomaa gara Tigraay seenaa jiraachuu dhaabbileen gargaarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa fi kan naannoo Tigraay ibsanii jiru. Adeemsaawwan waliigaltee kanaas itti adeemamaa jiraachuunis ibsamee jira. Haala waliigaltee kanaatiin biyyattiin haalli isheen daandii nagaatti dhufuuf jirtu akkamitti ilaalama laata? Gaaffii jedhuu fi adde ma'aazaan deebii ittaanuu kennan.
አመሰግናለሁ ለግብዣው።
galatoomaa fi irraa kanaaf egaa waraanni waan badaadha eenyuufuun tolu egaa lolli badaa ta'uusaa immoo anis maatiin koos keessa jiraannee agarree jirra lammiileen miiliyoonaan lakkaawaman ajjeefamanii jiran dubartoonni gudeedamaniiru manneen amantaa miidhaan irra gaheera waggoota soddoman darban kana wanti uummanni tigraay walitti qabate martuu badee jira kan egaa ija keenyaan kan agarre waan ta'eef waraan hangam jibbisiisaa akka ta'e ni beekna kanaaf jalqabarraa kaafnee lolaan hiikni dhufu akka hin jirre marti keenya dubbataa turre sun otoo hin ta'in hafee uummanni keenya dhume kanaaf egaa lolli badaa akka ta'e keessa jiraannee agarree jirra amma nageenya feena waliigaltee nagaa amma mallattaa'i jedhamu kana ilaalchisees namni martuu yaada mataasaa qabaachuu danda'a gama kootiin waliigalteen kun ka'umsa lola kanatti nu oofeef deebii kan kennu waan hin taaneef ammaaf lolarraa boqonnaa argannus keessattuu hawaasni lakkoofsaa xiqqaa ta'e dhumaati ganna lama darbeetti deebii akka hin galle sodaan qaba maaliif amma waa'een nageenya leellifamus gaaffileen dhugaa ammas hin deebifamne.
አመሰግናለሁ ወይዘሪት መዓዛ።
obbo ሄኖክ gama isaaniitiin gaaffii wal fakkaataadhaa fi deebii kennaniiru.
እሺ አመሰግናለሁ። ሂደቱን ስናየው መልካም ነው።
ገለቶሚ አዴምሰ isaa haga yoonaa yoo ilaallu gaariidha akkuma maazaan jette darbees sadarkaa kanarra ga'umsaayyuu gaariidha garuu waliigaltee nagaa mallatteessuun kun gara waraanaatti akka hin deebineef wabii miti waliigalteen kun raawwatamuu qaba yeroo raawwachiifamus garaa qulqulluudhaan hojirra ooluu qaba galmee waliigaltee piriitooriyaa keewwata 12ffaarra yoo ilaaltan guudwiil kan jedhu qaba kun garaa qulqulluu jechuudha yoo garaa qulqulluun akka eerame hojiirra oole hawaasa kana fayyaduu mala laphee qajeelaa fedha siyaasaa yoo hin qabaanne kan mallatteesse tplf dha yookaan ebilu jettee haalota ammeessaa deemuu dandeessa keessumaa warri gaggeessa siyaasaa kan waraanaa harkaa qabu kana eeggachuudha qabu garuu immoo furtuun isaan irra ta'us jinfuun lola kanaa jiraattotadha kan inni miidhaa ture kanaaf warri gaggeessa siyaasaa waraanaa fi kaan harkaa qaban fedhii hin qaban taanaan sodaan ni jira garuu agayoonaa raawwii jiru yoo ilaalle keessumaa gama mootummaa federaalaatiin gargaarsi akka seenu taasifamaa jira gama tigraaytiin ammoo loltoonni gara qe'ee isaaniitti akka deebifaman ta'aa jiraachuutu himama garuu wantoonni dubbataman biroonis ni jiru jedhama haga yoonaa wanni jiru gaariidha garuu lola ittaanu hambisuudhaa fi amansiisaa miti haga ta'ee deemee ofirra deebi'uu danda'a sun taanaan ammoo maree nagaa lammataa ammeessuu mala sababni isaa maree nagaa lammataa geggeessina yoo jenne lubbuu namaa galaafachuun qabeenyas balleessuun guddaa waan ta'uudhaa fi kanuma dhuma argame kana qabanne gaarii natti fakkaata.
አቶ ሄኖክ ዶክተር ኢታና ወደ እርስዎ ነው የምመጣው።
waliigaltee nagaa qaamoleen lamaanuu akka kabajan mirkaneessanuus wal waraansii gatii cimaa nu kaffalchiise kun tarii waliigaltee kanaan ni dhaabbataa kan jedhan darbees wal waraansi kun ammas dhiiga dabalataa dhangalaasuu danda'a jedhanii kan sodaatanuus jiru asuma waltajjii kanarraallee namoonni kaasan jiru keessanoo yaanni maali gaaffii jedhuu fi dooktar ittaanaan deebii ittaanuu kennanii jiru.
አመሰግናለሁ አሉላ። እንግዲህ
egaa waa'ee milkaa'ina waliigaltee kanaa dubbanna yoo taane waan hedduu keessa seenuu mala sababni isaa nageenya waarawaan kan dhufu waliigaltee gatiin mallattaa'eef namis gatii harka wal fuudheef miti nutuu amma yoo marii kana geggeessinu haala biyyattiin keessa jirtuuf fudhatama kenninee ta'uu qabna kanaaf egaa waliigalteen kun kanaaf kan fudhatama kennu yoo ta'e nageenya waarawaa irratti dubbachuu dandeenya fakkeenyaaf amma waggoota lamaan darban kana tigraay irratti wanti raawwatame waraana qofa jennee waan ibsinudha akka kootti duguuggaa sanyiitu raawwatamaa ture rakkoo uummata kanaa dubbachuun mataan isaa qaama waliigaltee kanaa ta'uu qaba lammii ammoo rakkoo naannoo tigraay jiruuf waliigalteen taasifame kun rakkoo waliigalaa itoophiyaan qabdi jedhamuuf furtuu ta'uu hin danda'u qofaasaa sababni isaa biyyattii guutuun rakkoo hamaa keessa jirti amma yeroo anii fi ati waliin teenyee dubbannu kana namootni kuma dhibbaan lakkaaman lixa oromiyaarraa buqqa'anii gara magaalotaatti baqataa jiru. Kibba lixaaf giddugaleessa oromiyaattis akkasuma. Egaa bakka hundumaa rakkoon jira. Egaa waan wantoota kana mara of keessatti qabate gaafa kaasnudha. Kan waa'ee nageenya waarawaa dubbachuu dandeenyu. Kan Tigraay ilaalchisee garuu wanti amma irra ga'ame jalqabaaf waan nama boqochiisudha. Kana qofaan dubbadhee dhaaba. Waa'ee rakkoo biyya kanaa furuuf ka'umsi isaa maali jennee hundee kaafnee mari'achuu qabnaan jedha. Fakkeenyaaf lolli kun kan ka'eef sababa mataa isaa qaba. Tokko sababa ce'umsi bara 2018 abdatamee ture jiguu irraa kan ka'edha. Ce'umsi kunis kan kufeef sababa qaba. Dhufaatii kana keessaa dhufaatii seenaa keessa mudate fedha siyaasaa adda addaa yaadota wal morman kaantu ce'umsa kana gara waraanaatti harkise. Kun ammoo hundeeffama biyyattii kanaarraa kaasee kan dhufedha. Sila waa'ee tokkummaa jettu dhageenye. Itoophiyaawinnatiin jettu kunuu mareef dhiyaachuu qaba. Nagaan yaawul janna yoo ta'e wanti martuu mareef dhiyaachuu qabaan jedha. Sana keessaan waan waaraa argachuu fiduu kan dandeenyu.
በተለይ እጅግ የከፋ እልቂት ያስከትላል።
ኬሱማ ሎላ ሉቡ lammiilee hedduu galaafate kana dabalatee walitti bu'iinsa biyyattii bakka adda addaatti mudate irratti gama maraan wal balaaleffannaa hamaa gidduu sabootaatti arginee jirra. Egaa ija hamaan wal ilaaluun kun nageenya waaraa kanarrattis dhiibbaa fiduunsaa hin hafne. Keessumaa dura buutonni kan geggeessan yaanni jibbiinsaa waliin jireenya hawaasaa balaarra kan buuse yoo ta'e hawaasni kun biyya tokkorra jiraachuun isaanii erga inoollee raawwatanii wal fixuufis waan wal hin dandeenyee fi galmi jibba kanaa fi yaada kanaa maali? Marii geggeeffame irratti gama iskaayipiin kan hirmaatan Dooktar Alamaayyoo.
Sila xilaacha adeelam.
Waa'ee jibbiinsa kanaa miti waa'ee nageenyaa utuu dubbanne gaarii fakkaata. Gama nageenyaatiin karaan nageenyaa tokko qofatu jira jedheen tilmaamaan. Egaa waliigalteen nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamee dhugaattuu saba biyyattii biratti calaqqee nagaa fi abdii uumeera. Garuu battalaan waan ta'eef amanuufuu rakkatee jira uummati kun. Sababiin isaas qaamni diinummaan farrajamee ture deebi'ee yoo labsaa nagaa ta'u nuyyuu amanuu haga dadhabnutti nu geessee jira. Amma egaa waliigalteen jiru nagaa buusuu jedha. Garuu nagaan kan bu'u boodarraa amma lola dhaabuu jibbiinsa labsamaa ture hambisuurraa sadarkaa jirurra jira kun egaa waraana dhaabuudha waraana dhaabuun immoo mataansaa nagaa buusuu miti amma kan jennu waraanni dhaabbachuurraa kan ka'e nagaan bu'eera kan jedhudha kanaaf nagaan kun hamma nagaa mirkanaa'ee nagaa keessaa burqee miti nagaa amma bu'e kan balaan marfamee jiru karaa ol baasu fageenya dheeraa deemu barbaachisa carraa amma uumame kanaanis fayyadamuunis barbaachisaadha keessumaa silaas namoonni hedduun akkuma kaasan ka'umsa waraana kanaaf kan ta'eef deebii kennuun baay'ee barbaachisaadha jedheen amana afrikaa keessatti duraan biyyoota hedduu keessatti nagaan bu'ee deebi'ee kufeera kan akka amma itoophiyaa keessatti nagaa bu'ee garuu arginee hin beeknu.
መልካም አመሰግናለሁ ዶክተር አለማየሁ ወደ ሁለተኛ አማ ገረ ኬሱማ ለመፋት ተንጂያ ዶክተር ደረሰ ገረ ኬሰን ትንፋ ኬሱማ ደንገለኢንሰ ዲጋ ወርዶፉዳኒ ዋኤ ሚረ ጅቢንሳ ፊ ዋኤ ቆርማታ ኢኒ ደንቄ ማል ጀቱ ሀሊ ነገ ቀቤሲ ሰቦተ ወሊን ጅራችስዎ አከሚቱ ኡመማ ይሄ ጦርነት ሁለት ዓመት ፈጅቶ ኤጋ ሎል ኩን ወጋ ለመፍጤ ጅራ ትልማማን ገመ መራን ነሞን ገረ ወለካ ሚሊዮናት ሲቀን እሙን ደገኛ akkasuma lola kanaan namoonni hedduun qeerraa buqqa'anii jiran daa'imman dubartoonni hedduun ajjeefamanii jiran miidhaan garmalees dubartoota irra ga'ee jira gadadoon waraanni kun fide mana lammii Itoophiyaa hunda kaseenedha egaa gadadoo kana dhaabuuf waliigalteen nagaa mallattaa'ee jira waliigalteen nagaa kun walitti dhukaasa dhaabuuf ni tola garuu furmaata garee Itoophiyaaf fiduuf waan jalqabaati malee waan xumuraa miti asirratti wantoonni sadiitu utuu ta'anii jedhee wanni yaadu tokkoffaa akka lammii Itoophiyaatti wanti nuti itti wal dhabne waan baay'eetu jira. Toorawwan irratti wal dhabne kana sirreessuun dirqama ta'a. Maatiin manneen amantaa, manneen barnootaa, manneen yaalaa waa hedduun mancaanii jiru. Warra kana deebisanii ijaaruunis nurra jira. Garuu inni guddaan hojiin mana namni itti hin buune hojjetamuu qabu jedhee an amanu sirni siyaasaa Itoophiyaa eger maal ta'a waan jedhu irratti mari'annee waliigaltee heeraa irra hin geenye. Itoophiyaan mana hidhaa sabootaa, sablammootaa fi uummatootaati. Kanaaf birmadummaan biyyattii gaaffii keessa jira kanneen jedhan ni jiru. Sabaan ijaaramanii kan mirga foxxoquullee gaafatan. Gama kaaniin biyyattiin kun humna daldalaaf sochii hawaasaatiin akkuma biyya kaanii kan uumamtedha. Garuu dimookiraatoo qoftuu hin taane aga yoonaa mirgoota lammiileef walqixa hiree booruuf kan ijaaru mootummaa nu barbaachisa warri jedhanis ni jiru. lolaaf wal dhiibbaa warreen kana gidduuti kan gara waraanaatti nu geesse lola kana biratuu hin gahin furmaata dhugaa fidachuutu nurra ture natti fakkaata.
ጦርነቱ ጋር ሳንደርስ እውነተኛ የሆነ መፍትሄ ማምጣት ይገባናል ባይነኛል።
መልካም አመሰግናለሁ። ለተከታዩ ጥያቄ ስካይፒዳን ከኔን ህርማተን ኬሳ ዶክተር አለማየሁዳ አመሰግናለሁ አሉላ።
Qopheessitoonni sagalee Ameerikaa kutaa tajaajila afaanota gaanfa Afrikaa carraa naaf laattaniif guddaa siin galateeffadha. Egaa waliigalteen Piriitooriyaa fi Naayiroobiitti gaggeeffame waan guddaadha jechuu dandeenya. Waraana dhiiga sabaa dhangalaasaa ture dhaabsisuu waan jajjabeeffamudha. Karaawwan gargaarsi namoomaa darbuu afran keessaa sadi banamanii amma sabaaf gargaarsi dhaqqabuu jalqabeera. Gama qaamolee lachuun waliigalteen kun laphee qulqulluudhaan hojiirra oola jedheen abdadha. Hanga yoonaas haala gaariin tuffee jira. Egaa wanta jechuuf jedhu kanumadha ammaaf.
ብዙ ጥያቄዎችን ነው የማየው።
ፊታኑ ከኔሰኒ ኦቦ ሂኔክ ጀደሙ አካስ ጀቹን ጋፈተን ቪኦኤ ነን ገለቴፈዳ ዋን ቆፒ ከና ቆጴስሰተኒፍ ጋፊ ለመን ቀባ ከን ዱራ ዶክተር ኢታናadhaaf yommuu ta'u isa itti aanu namni hunduu deebisuu danda'a. Dooktar Ittaanaa waan lama gaafadha. Gaaffiin jalqabaa Tigraayin ilaalchisee waan kaasantu jira. Gaariidha. Rakkoo qaqqabe sarbiinsa mirga namoomaa taasifame tuqaniiru. Haleellaa Amaarota irratti Wallaggaa keessatti taasifamaa jiru irratti waan tokkollee hin hin gaaffii kana kanan kaasuuf wal morkii keessa seenuun miti yeroo baay'ee haalli kun waan jiruuf kanaafuu kanaan dura asirratti waa jedhaniiru taanaan naaf deebisuu danda'u inni lammaffaa immoo yaadumti bija jedhamu kan mariidhaa fi dhiyaachuu qabu jedhu kun yaada haaraa miti irra deddeebi'ee ni ka'a anaaf garuu marii jechuun maal akka ta'e naaf ibsuu dandeessu mariin yaada gaarii natti hin fakkaatu mariin tapha warra humna qabuuti amma wal waraansa kanarratti wanti argine kanaadha namni humna qabu waan barbaade godha karaa sanaanii haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru immoo sabarratti hundaa'ee kan ijaarame waan ta'eef ammallee tapha warra humna qabuu ta'ee sabni injifate waan barbaade akka argatu taasisuun karaa hin malleerraa nu galchuu danda'a jettanii. hin yaaddanii kana akkamitti ilaaltu hunda keessaniif immoo kanan kaasu rakkoon Itoophiyaa bifa fuulla'aa ta'een akkamitti furamuu danda'a jettanii amantu rakkinacha beeknee irraa akkamitti haa furamu jettanii yaaddu.
የመጀመሪያው ለእርሱ በቀጥታ gaaffii kallattiidhaan isaaniif dhiyaatee fi dooktar ittaanaan deebii ittaanu kennaniif.
Gaaffii lama kan inni na gaafate tokkoffaan amaarota wallagga keessatti ajjeesamaa jiran hin kaasne kan jedhudha. Ani haala waliigalaan isa jiruun dubbadhe malee ebeeluu ebeeluu hin jenne yeroodhaaf. Isa kana gargar baasnee waliin haa dubbannu yoo jenne garuu odeeffannoo sadarkaa jalqabaa qabannee waliin dubbachuu dandeenya. Kanaafuu amma wanti taasifamaa jiru wallagga lixaatti, wallagga bahaatti, wallagga guduroo wallaggaatti wanti taasifamu waliigalaan humni hidhate jiraattota irratti waraana inni banedha. waldhabdeen ijoo jiru kana hidhattoota naannoo amaaraa keessaa duulanii dhufantu waraana adeemsisantu jiru yeroo anaa fi ati waliin dubbannu kanatti hidhattoota naannoo amaaraa irraa duulanii dhufanii namoota nagaa ajjeesan jiru kana gidduutti uummatni amaaraa miidhameera qaamni kaanoo miidhameeraa kan jedhuuf waan waraana ta'eef hundumtuu ni miidhama garuu isa sana hin kaasne kan jetteef ani haala waliigalaadhaan hin kaase amaarotni miidhamuuf miidhamuu dhawuu isaanii waan bal'aa ta'e hin qabu. weerarri garuu akka jiru beeka tokko isa kanadha inni lammaffaan waan itiyoophiyaa jedhamu mariidhaaf haa dhiyaatu isa jedhame irratti yaadi kun kanneen humna qabaniiti jettee kan kaasteef ani gama koon natti hin fakkaatu waan mariidhaaf dhiyaachuu qabaa innin jedhee isa dooktar darrasan sila kaasedha biyyattii keessatti haalotni wal morkataniif wal dorgoman biyyattii keessa jiru waggoota shantama jaataman darban keessatti wanti waraana affeeraa ture isa kana inni kun waldhabdeetti deemee kan furmaata hin finne yoo ta'e gara mariitti dhiyaachuu qaba kanaaf.
የማያልቅ ከሆነ ወደ ድርድር መቅረብ አለብን።
ለሁለተኛ ጥያቄ እድል ልስጥ።
Gaaffiin lammaffaa hirmaataa Taamiraat jedhaman irraa kan dhiyaatedha.
ስሜ ታምራት ብሪ ይባላለው።
Maqaan koo Taamiraat Birrii jedhama. Gaaffiin qabu tokkoon tokkoo keessaniif ta'uu danda'a. Yeroo kana keessatti marii nagaa adeemsisuun keenya Oromiyaa keessatti waraanni osoo adeemsifamaa jiruuti. Xiqqoo adeemsa dogoggoraa natti fakkaata. Sababni isaa nagaan kan barbaadamu Itoophiyaa keessatti yoo ta'e waraanni bakka hundatti dhaabbachuu qaba. Kanaafuu namoonni hedduu firoonni hiriyootni kan duraa ajjeefaman manni isaanii kan jalaa gubate hedduu beekna. Namoota kanaaf hin dubbatamu. Waan Oromiyaa keessa jiru gartokkeetti dhiisanii nagaa fiduun ni danda'amaa kan jedhudha gaaffiin koo.
kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mariin kun hin xumuramne deebii gaafii dhumarratti ka'ee dabalatee waan hafee sagantaa keenya boruutiin itti dhibina nu eeggadha sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada qophii kanarrattis ta'ee walumaa gala sagantaa keenya irratti qabdan karaa imeelitiin hoorn at viyoonis daakkaam hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenya feesbuuk daakkaam silaash viiyoo'ee afaan oromoo tiwutariidhaaf inistaagiraam irratti at viiyoo'ee afaan oromoo jedhaa nu ergaa anarraa kanumaan xumurreerra nagahan.